dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washingitoni muri kumwe nanjye Etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe urakoze cyane Etienne karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo dusangira ijambo ya none iri kumwe na bamwe mu bahoze ari abarwanashyaka b'ishyaka fd inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda bagizwe abere n'urubyiruko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha imanza z'iterabwoba n'ibyaha byambukiranya imipaka ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa mbere hari kuwa kane nibwo urukiko rwafashe icyemezo ni nyuma y'imyaka isaga ibiri baburana ibyaha byo gukorana n'imitwe y'iterabwoba no gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo utemewe hagamijwe kugira n'aho ubutegetsi buriho muri cumi n'umwe baburanaga urukiko rwagize abere bane abandi barindwi rubahamya ibyaha abere ni bwana teofile ntirutwa wari uhagarariye fdi mu mujyi wa kigali vena abayisenga wari uhagarariye fdi mu burengerazuba bw'u rwanda leonire gasengayire umugore umwe rukumbi mu baburanaga yahoze ari umubitsi w'ishyaka fdi inkingi ndetse na ernest nkiko waburanaga ari hanze mu bahamijwe icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gushaka kugira n'abo ubutegetsi buriho ni bwana fabien twagirayezu na garasien nsabiyaremye bahanishijwe gufungwa imyaka cumi n'ibiri hari nacyo gihano kinini hari kandi bwana boniface twagirimana bitazwi n'ubu aho aherereye uyu wahoze ari visi perezida wa mbere wa fd inkingi unafatwa nka kizigenza w'itsinda we na evode mbarushimana bakatiwe gufungwa imyaka icumi ni mu gihe norubera ufite amahoro na papiyasi ndayishimiye bo bakatiwe gufungwa imyaka irindwi naho atanazi kanyarukiko we akatirwa gufungwa imyaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana abiri ariko kubera igihe yari amaze mu buroko nawe yahise asohoka dusangira ijambo yagumye ku bagizwa bede bagira icyo bavuga ku cyemezo cy'urukiko ku rugendo rwabo muri politiki ndetse no mu munyururu ahazaza habo mu bikorwa bya politiki n'ibindi madame victoire ingabire umuhoza wahoze ari umukuru w'ishyaka fd inkingi ariko akaza gusezera agashinga ishyaka darufa mu murinzi naryo ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho aravuga iki kuri iki cyemezo mbahaye ikaze mu kiganiro dutangiranye n'abagizwa bere nsaba ko babanza kwibwira abadukurikiye murakoze nitwa teofile ntirutwa nkaba nari mpagarariye ishyaka fd inkingi mu mujyi wa kigali mbere y'uko mfungwa nawe watangira wibwira abakurikiye ijwi rya amerika murakoze nitwa abayisenga vena nkaba nari mpagarariye ishyaka fd inkingi mu ntara y'uburengerazuba mbere y'uko mfungwa nawe murakoze nitwa gasenga rirontira nkaba nari terezoriye wungirije w'ishyaka fd inkingi uravuga umubitsi umubitsi wungirije kuri uyu munsi rero murabere muriyumva mutembereye kuri teofile ntirutwa wari uhagarariye fd inkingi mu mujyi wa kigali
mu by'ukuri uruhande rumwe byadushimishije ariko by'umwihariko twasigaranye inkeke yo kureba bagenzi bacu basigaye muri gereza cyane cyane ko tuzi neza ko basigayemo nabo nta cyaha bakoze twaragiye ku mpamvu imwe yo guhimbirwa ibyaha kugira ngo duhezwe muri gereza ubwo rero uyu mwanya turi hano nk'abavuye muri gereza ntitwareka kuvuga ko byadushimishije ariko n'ubundi impamvu yari yatumye tujyayo turacyafite inkeke turacyibaza impamvu baduhimbiye ibyaha isaha iyo ari yose baduhimbira ubwo rero nubwo turi aha ntabwo dutuje ntabwo dutuje naho we
natwe twafunguwe kuko turabyishimiye dushima n'imana ariko kuturekura kwacu nkange ubwange ni ibintu numvise binshimishije ariko binambabaje cyane kubera bagenzi banjye twajyanye kandi dufungiwe akarengane kubera impamvu za politike gusa kuko bashakaga gufunga abayobozi bose bayifudiye inkingi kugira ngo ishyaka barizimye mu rwanda umugore umwe rukumbi mu bagabo icumi wowe
nanjye icya mbere ndashima imana kuba nasohotse ariko nkongera nkababazwa na bagenzi banjye basigaye muri gereza nk'uko n'abo twari kumwe mu bigaragara nabo bari abere ariko nyine urukiko niko rwabyanzuye ariko ntitwabura kubabwira ko nabo dufite icyizere kuba twabonye ubutabera ko wenda nabo nibajurira bazabona ubutabera nyabwo
icyemezo cy'umucamanza kigira kiti teofile ntirutwa wari umuyobozi wa fda inkingi mu mujyi wa kigali abaye umwere wumvise muri wowe ubaye ute mu by'ukuri byantunguye ariko uruhande runini nk'umuntu wari ubizi neza ko nta cyaha nakoze numvaga nagakomba- nagombaga kuba ndi umwere koko Eh, ariko najya kureba mm, uburyo ki nafashwemo uburyo twagiye duteretwa mm, mu buryo butandukanye bikaba bitampaga icyizere cy'uko bashobora kundekura byantunguye rero ngendera kuba narafashwe n'ubundi nta kintu nakoze kandi niba mwaragiye mureba mm, abadufashe badukurikiranye henshi ari aho twagiye muri gereza aho twabaga turi mu rukiko badukurikiranaga twabirebaga n'uyu mwanya ntituribaza umugambi wabo niba waba wararangiye natunguwe no kumva icyo kibayeho ubwo dutegereje kuzareba ibizakurikiraho vena abayisenga abaye umwere ku mutima wawe wumvise ubaye ute birumvikana nk'umuntu wese uzi gereza icyo ari cyo ukumva ko ubaye umwere ku ru- mu rukiko ntabwo wabura kwishima no kunezerwa ariko nkanjye uzi u- ubutegetsi bw'u rwanda n'inzego z'ubutabera uko zikora kuba umwere ni ikintu cyantunguye cyane kuba bari bamfunga bitewe n'uburyo nafashwemo ntarakoze icyaha bandega ibintu ntazi numvise bwa mbere ari uko bamfashe numvaga ko n'ubundi badufashe misiyo ari iyo kudufunga cyangwa se kutwica bakavangaho twatorotse nk'uko mugenzi wacu twagirimana boniface wari visi perezida w'ishyaka bamukuye muri gereza kugeza ubu twe duhamya ko inzego za leta arizo zamukuye muri gereza tutazi aho aherereye nuko wowe Eh, nanjye byanshimishije ariko ngewe si ubwa mbere mbaye umwere kuko n'ubundi nafashwe hari haciyeho amezi atandatu aribwo nanone nari nongeye kuba umwere ubwo nakurikiranwaga ku cyaha cyo guteza imvururu n'imidugararo mu karere ka rutsiro aho bari bavuze ko nashishikarizaga abaturage ngo kutumvira gahunda za leta nabwo baza kungira umwere no ku munsi w'ejo rero nkimara kumva ko nabaye umwere byanshimishije ariko sinabiteganyaga ariko nanone nkibaza nk'ubutegetsi bw'u rwanda maze gufungwa imyaka igera kuri itanu mba umwere hari byinshi umuntu aba yatakaje nari umunyeshuri nari mfite ibindi bintu nkora ikintu kibabaje ni uko leta y'u rwanda n'ubucamanza bwabo ubutabera badashobora kugira niba bagize umuntu umwere noneho nk'abantu bakurega kuko nabo babura- buburanye utsinze wowe bagira icyo babategeka bigaragare ko akarengane kazacika mu rwanda murafunguwe musanze madame vitwara ingabire wahoze ari perezida w'ishyaka fd inkingi yasezeye muri iryo shyaka ashinga darufa umurinzi ku ruhande rwanyu ikibazo cya mbere murakomeza gukina politiki icya kabiri murakomezanya na fd inkingi cyangwa murajya muri darufa umurinzi ya madame vitwara ingabire Eh, nk'uko twabyumvise yabitangaza twari twabiganiriye nawe yabitangarije n'abandi nubwo byari bikomeye kuganira nawe byari bikomeye gutumanaho ariko twariyananiraga amakuru tukayahana tumaze rero gusangira amakuru twebwe n- nawe n'abandi barwanashyaka twagiye inama yo kuba twakora ishyaka rikorera hano mu gihugu kugira ngo tworoherwe no gukomeza politike yacu ubwo rero tuje tugiye gutanga umusanzu wacu dukomereza mu ishyaka darifu umurinzi nawe nicyo kimwe Ah, murakoze Uk- nk'uko mubivuze twafunzwe turi abarwanashyaka ba fdu inkingi fdu inkingi ikaba yari ifite abarwanashyaka mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu ubu ngubu madamu victoire ingabire yashinze ishyaka darifa umurinzi ntago kugeza ubu nkanjye nari nabasha kubyumva neza no kubisobanukirwa mu buryo bwose burambuye n'intego zayo ariko icyo tugiye kureba nu- nge ni ukureba amahame ya fd inkingi n'aya darufa ibyo batemeranyijweho ubwo natwe tugomba gukomezanya na darufa kuko ari twiyemeje kuzana politike hano mu gihugu ku ruhande rwawe Eh, ku ruhande rwanjye nanjye politiki ndacyayikomeje nanjye nubwo nari muri fd inkingi ishyaka dayifa umurinzi nanjye niyemeje kuba umuyoboke wayo nkafatanya n'abandi barwanashyaka bayo kuko nanjye intumbero yanjye niyo gukora politike igamije kuzana impinduka mu gihugu ntabwo mushobora kongera kwisanga muri gereza kubera ibyo bikorwa bya politiki muvuze ko mushobora gukomeza ntabwo mu by'ukuri ntekereza ko hari igihe tutibajije ko ibyo bishobora kubaho kuko twatangiye politike abenshi twayitangiye turi bato twarebaga ibibazo bihari ntabwo nibaza ko twatekerezaga ko nta mahwa tuzahura nayo twari tubyiteze kuva kera kandi ibyo bakora byose bibe kutwicamo bamwe bibe kudufunga inshuro nyinshi baduhohotera ntabwo bizaduhagarika gukomeza mu murimo wacu wa politiki kuko icyo tugamije ni uko u rwanda rwaba igihugu cy'abanyarwanda rwaba igihugu buri wese yibonamo rwaba igihugu gishaka ko umunyarwanda uwo ari we wese yatera imbere gishaka ko umunyarwanda uwo ari we wese yiyumva nk'umwenegihugu gishaka ko umunyarwanda uwo ari we wese yavuga icyo ari cyo cyose cyamufasha cyafasha igihugu cye ufite abana bangahe mfite abana babiri uwa mbere afite imyaka ingahe eh, afite imyaka irindwi ugeze mu rugo wababwiye ko uvuye Um, abana nafashwe ari batoya byari bibagoye kubyumva akenshi mama wabo yababwiraga ko papa wabo yagiye kwiga nanjye bansura rimwe na rimwe tu- nkashaka amakayi nkabereka ko ntindi kwiga namwe nimugende mwige ubwo rero nagiye mbabwira ko ubu noneho naje nagarutse nje kuba kumwe nabo ibyo bikorwa bya politiki ntabwo wowe ufite impungenge ko ushobora kwisanga bigusubije muri gereza mu by'ukuri impungenge z'uko nasubira muri gereza ntabwo zabura cyangwa se nkaba ishobora kuburirwa irengero nk'uko bisanzwe bivugwa abantu babura bakaburirwa irengero abarwanashyaka bacu ibyo ahangaha murabizi muri iki gihugu ariko ntabwo nanone byatuma binca intege zo gukomeza politike kuko ninjiye muri politike n'ubundi nari umwana muto icyanjyanyemo icyatumye nyinjiramo ntabwo kirarangira kugeza n'uyu munsi n'uyu munsi mu gihe abanyarwanda batari babona ubwisanzure intego yanjye ni ugukomeza politike kuko aha mu rwanda dufite ikibazo ari umutegetsi afitiye ubwoba umuturage ndetse n'umuturage nawe afitiye ubwoba umutegetsi buri wese ahora afite urwikekwe rw'undi munyarwanda
Ah, naho leonire wowe wahoze uri umubitsi wa fda inkingi wowe ntabwo ufite ko ah, gukomeza politiki nk'uko wavuze ko intego ari ugukomeza ntabwo ufite ubwoba ko ushobora kongera kwisanga muri gereza Eh, ubwo bwo kame umuntu aba abufite ariko nanone ntibyakubuza gukora icyo ushaka gukora kuko gushaka ni ugushobora kuko n'ubu ngubu ku munsi w'ejo ubwo narekurwaga inzego z'ibanze zo mu karere ka rutsiro mu murenge wa kivumu zatangiye guhibikana ngo zishaka kumenya aho ndaye aho ndi ngo abaturage batange amakuru kuko ntibyanca intege kuko iyo umuntu agiye gukora politike byongeye itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda kame umuntu aba yiyemeje guhura n'ingaruka kuko nta muntu ujya ubikora ngo bananirwe kumugendaho muri ubwo buryo rero nanjye icyo niyemeje ni ugukomeza politike kuko icyatumye njya muri politike ntabwo kirarangira rero icyo mparanira ni uko impinduka zaba muri iki gihugu bityo buri muturarwanda wese akagira uburenganzira bimugenewe ntihakazajya habaho ibintu byo kwishisha no kwitinya umuntu yumve ko ikintu atagikora nagikora ko biri bugende gutya ahubwo umuntu akajya akora ikintu kuko yumva ko ari fiyeri wacyo demokarasi twiyenda cyane demokarasi twihicira abana demokarasi twanduza icyaha demokarasi twiciye igihugu demokarasi dutwara ababyeyi rwose irahenda irakanyagwa
dukomeje ikiganiro dusangira ijambo kuri radiyo ijwi rya amerika aho tuganira na bamwe mu bahoze ari abarwanashyaka b'ishyaka fd inkingi bagizwe abere n'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruri i nyanza mu majyepfo y'u rwanda abo ni bwana teofile ntirutwa wahoze akuriye ishyaka fd inkingi mu mujyi wa kigali ndetse na bwana vena abayisenga wari ukuriye ishyaka fd inkingi mu burengerazuba bw'u rwanda ndetse na madame leonire gasengayire wari umubitsi w'ishyaka wungirije aha bagizwe abere ku byaha byo gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo utemewe hagamijwe guhirika ubutegetsi buriho mu rwanda Ah, none musangiza abantu gatoya gukora politiki mu rwanda byongeye itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bimera bite Eh, mu by'ukuri ni ibintu bikomeye ibintu bikomeye cyane umuntu ahuriramo n'ibibazo byinshi bibe ku giti cye ku muryango ku nshuti Eh, ariko abanyarwanda twese tubihagaritse igihugu cyazaba umwijima nubwo bikomeye rero nta bandi bantu bazava mu kindi gihugu ngo baze kudufasha kubaka igihugu cyacu nitwe tugomba kubikora nubwo hari ababibangamiye mu by'ukuri birakomeye cyane kubijyamo ni ukuba witeguye kujya muri gereza kuyitegura bamwe na bamwe bagashimutwa ntumenye iyo bagiye n'imiryango ntizabashyingure abandi bakicwa imirambo ikaboneka ntabwo nabibara nk'ibintu byoroshye ku ruhande rwanjye nubwo ku umusaraba ariko nta nta wundi twawuha ni uwacu ni uwacu abanyarwanda naho ku ruhande rwawe gukora politiki uracyari umujene bimera bite Ah, mu by'ukuri gukora politiki hano mu rwanda ntabwo navuga ko ari ikintu cyoroshye kuko akenshi muri iki gihugu twese turimo nk'abanyarwanda kugikuramo politiki biragoye ariko abanyarwanda icyo ushaka kugira kigerweho ni wowe ukigiramo uruhare uko u rwanda twifuza ko ejo hazaza rwazaba ruri ni abanyarwanda bazabigiramo uruhare bityo rero nanjye ubwanjye nzi ko kuyikorera hano mu rwanda harimo inzitizi zikomeye aho abantu bamwe bashobora kuburirwa irengera abandi bakicwa nk'uko bamwe muri bagenzi bacu byagiye bibagendekera abandi bagafungwa bazira ubusa nk'uko natwe byatugendekeye tukaba tumaze imyaka ibiri irenga muri gereza nafunzwe ndi umunyeshuri nagomba kuba narangije kaminuza ntabwo byashobotse nanone niyo uri gutera imbere hari nivu ugezeho bashakisha uburyo leta yagusubiza hasi ariko leta uko byagenda kose igomba kumva ko opozisiyo zigomba kubaho ndetse bakemera gukorana n'abo batavuga rumwe bakemera koroherana batabangamiranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko bose intego bashaka ni uguteza imbere igihugu cy'u rwanda kandi bose ni abana b'abanyarwanda ku ruhande rwawe gukora politiki bimera bite Eh, gukora politiki ni inzira ndende muri iki gihugu kuko nk'ubu ngubu yaba ngeya umuryango wanjye nta muntu ushobora kujya gusaba urupapuro rumwemera kujya mu kindi gihugu ngo barumuhereze nta gikorwa uba ushobora gukora cyaguteza imbere batakigenzeho ibintu byose usanga ubihezwaho kandi nawe uri umunyarwanda usanga niba ujya ku ishuri ntushobora kuganira n'umunyeshuri ngo akwisanzureho De- umuntu uwo ari we wese aba agutinya aho unyura hose baba bafata dore wa muntu nimvugana nawe barantambikana ntushobora kubivamo se ko numva bisa no kwiyahura iyo ukora ikintu kikurimo ntabwo aba ari ukwiyahura Ame- ni uburenganzira urimo guharanira uburenganzira bwabo mugerageze kutwinjiza muri gereza winjiye muri gereza umunsi wa mbere bwana teofile ntirutwara uhagarariye ufite inkingi mu mujyi wa kigali umunsi wa mbere muri gereza wari umeze ute Ehm, ni umunsi umuntu atakwibagirwa ni umunsi ugoye ugeze muri gereza ukinjira kureba umubare w'abantu baba barimo ni ibintu bitungura umuntu wese utaragera muri gereza kiba hanze natekerezaga ko hafunze abantu bakeya ariko ubwo ninjiraga muri gereza ninjiye muri gereza ririmo abantu bari hejuru y'ibihumbi bitanu kwinjira rero mu gipangu kirimo abantu ibihumbi bitanu baba bari mu buryo butandukanye harimo abamaze imyaka makumyabiri abamaze iri hejuru yawo nta handi hantu hashyashya uba ugezeyo no gusobanura hagoye mu by'ukuri jena abayisenga Ah, kwinjira muri gereza mu by'ukuri ari ubwa mbere ni ikintu kidasanzwe uba ubonye n'ibyo uboneramo mu bikorerwa muri gereza nabyo ni ikindi kintu uba utatekereza ko gikorerwa ikiremwa muntu muri iki gihugu cy'u rwanda tuvuga ko cyubahiriza uburenganzira bwa muntu ariko iyo uhageze ugasanga ibihakorerwa nabyo ubwabyo kubyiyumvisha wari u- usanzwe wumva inyigisho zitangwa hanze n'ubutegetsi buriho ni ikintu gikomeye ubwo rero kubera ko ngiye mpinjira nahinjiye ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi na karindwi ntabwo bwari ubwa mbere ninjira muri peseka ubwa mbere ninjiye muri gereza harimo abantu barengaga ibihumbi umunani icyo gihe kandi icyo gihe nari umwana muto icyo gihe rero kubyiyumvisha no kubyakira no kureba abantu bafunzwe byari ikintu kigoye ni nabwo bwa mbere njye nari mbonye abantu b'abasaza n'abakecuru kuko iwacu nta basaza bahabaga cyangwa abakecuru kubera ibihe byagiye bibaho by'intambara z'abacengezi niho hantu nabashije kubona abantu bakuze nari nzi ko abantu bari mu myaka mirongo irindwi mirongo itandatu bose bapfuye bashize twumve mugenzi wawe leonire gasengayire ngewe ninjiriye muri gereza ahoze ari gereza ya disine atalanti ariko ntibwari ubwa mbere nanjye nari narafungiye kuri gereza ya muhanga mpagera sinajyaga niyumvisha ko abana bato bafungwa nageze kuri gereza ya muhanga hari mineri numvaga ko ari njye muntu ufunzwe ndi mutoya ku myaka yanjye makumyabiri nari nafunzwe mfite hakuno nagiye nsangara bafite imyaka cumi n'itandatu cumi n'irindwi numva ni ikintu gikomeye cyane nari nzi ko abantu bafungwa ari abantu bakoze jenoside ntabwo nari nzi ko habaho ibindi byaha ntabwo naratunguwe cyane ariko ejo bundi muri bibiri na cumi na karindwi ubwo najyaga gufungwa numvaga ari ibisanzwe kuko byongeye njye narahageze nsa naho ntafunganywe n'abandi kuko madamu ingabire victoire yabaga mu gipangu cy'abandi badamu bye byabaye ngombwa ko bashaka hano hantu hanjye hihariye njya gufungirwa ku yindi nzu yari ihari ariko twabaga turi abantu batandatu bishingiye ku ki bishingiye kuko batagomba kumpuzana ingabire umuyobozi wanjye icyo wabonye utazibagirwa muri gereza ni ikihe mu- muri ubwo buzima muri gereza nabonye ibintu bibi ku buryo bukabije eh, nabonye aho abantu birirwa bakubitwa nabonye aho bakora amaseta bakayita amazina yo gukubitiraho abantu gusa sinabara ko muri gereza nahabonye ibyiza uretse ko ni ishuri umuntu aba yize uhava umenya umuntu ni igiki ugiye kuvuga icyo wabonye muri gereza nabonye mwibi amagereza yo mu rwanda yerekana ko kuko hari amategeko yanditse ariko adakoreshwa mu rwanda iyo bavuga bavuga ko amategeko y- y'iyicarubozo ryabu- ryahagaritswe ariko iyicarubozo ribera mu magereza mu by'ukuri nicyo kintu nabonye cyane gikomeye ntazibagirwa hari ibyakubayeho oya ntabwo byambayeho eh, ariko hari benshi benshi cyane narebaga byabagaho cyane cyane ababa batinze mu magereza nk'aho i nyanza narindi hari ahantu bita ku ku cyokezo aho bavuga ku cyokezo ntabwo ari ahokerezwa inyama ze- burushete n'ibiki Eh, naho bajya kokereza abantu bafata abantu bakabashyira mu mufurege w'ahantu baba baga- mazi bakabagaraguramo bagakubita uburyo hari abo bakubita bakajya kwa muganga bakajya kubadoda ni ibintu umuntu areba ntabwo ashobora kubyibagirwa umuntu wabibonye wese ashobora gukubita undi ntacyo yakoze inshuro nyinshi abakoze amakosa biba bimeze bite hari inzego z'iperereza ziri muri gereza iyo bashaka amakuru rero nta bundi buryo bayashakamo ni tortire iyicarubozo ni iyicarubozo wowe icyo utazibagirwa ubuzima bwawe muri gereza wabonye cyangwa cyakubayeho ni iki nugera muri gereza ya nyanza uzasanga bavuga icyokezo nugera muri gereza mageragereho uzasanga barubatse ikintu ngo ni yorodani kimeze nk'icyo babatirizamo aho hose ni ahantu bakubitira abantu hari ibyakubayeho ibyo ngibyo njye kubw'imana yandinze ntabwo ibyo bibazo nahuye nabyo ariko ntabwo navuga ko ari ubutwari nagize ni ukubera imana nawe wadusangiza ubuzima bwawe muri gereza icyo utazibagirwa ikintu cya mbere nabonye kikantera ubwoba naho ubona umubyeyi uri kumwe n'umwana we ariko akaba adashobora guhura n'umwana we n'umunsi n'umwe banahura bikaba ngombwa ko babuza kuganira uravuga bombi bafunzwe bimeze bite?
Bo- bombi bafunzwe kuko nge nafunzwe ubwo madamu rwigara n'umukobwa we diane rwigara bari bafungiye mu nzu zitandukanye ariko ntawe wari wemerewe guhura n'undi mwamusuhuza ikindi kintu nabonye naho umufungwa mugenzi wawe nta kintu mwigezemo upfa akagenda akagutanga akagushyira hariya bakagukubita ntabwo nari nzi ko muri iki gihugu cyacu cy'u rwanda bavuga ko giteba amata n'ubuki bashobora gufata umuntu w'umumama wabyaye ufite abana ufite abuzukuru bakarambika hasi bagakubita nkaho warabibonye byakubayeho narabibonye ari na mugenzi wanjye twabanaga abikoreye dusoza ikiganiro twavuga ngo ejo hazaza hanyu murahabona mute teofile ntirutwa mu by'ukuri biragoye kureba by'ahazaza eh, na cyane ko tuba mu mitego myinshi ariko dukurikije ko ibyo dukora byose ari ugutegura ahazaza h'u rwanda kandi heza natwe turi abanyarwanda duhamya ko hazaba heza wowe Ah, nizeye ko u rwanda uko byagenda kose igihe kizagera ejo hazaza hakazaba heza ku munyarwanda uwo ari we wese yaba mu bwisanzure ndetse n'ubutegetsi buriho bugashyira bukabona ko kandi bukemera ko abanyarwanda bose bagomba gusangira ibyiza by'igihugu byaba bike se bumvikanyeho kandi bemeranijweho ndabyizeye ko nubwo bitaba uyu munsi ejo bizaba bigizwemo uruhare n'abanyarwanda muri rusange bose bafatanyije leonire gasengayire Eh, nanjye ndabona ejo hazaza hanjye hazaba heza kuko ntangira politike bibiri na cumi na kabiri byari bigoye cyane kuba uregwa icyaha kivuga ngo urashaka kugira nabi ubutegetsi buriho ushobora kugirwa umwere ariko ubu ngubu urabona ko byabaye ndatekereza ko n'ibindi bizagera bikagenda neza bakareka tugatahiriza umugozi umwe demokarasi ikamamara muri iki gihugu abo bahesiyo badutumyeho bazaniye demokarasi none ndorera aha twaratwereye imisanzu twohereza abana kurwana ngo baharanire demokarasi demokarasi demokarasi irahenda
maze kuganira n'aba bahoze muri fd inkingi ubu bagizwe abere nanaganiriye na madame victoire ingabire umuhoza wahoze akuriye fd inkingi mbanza kumubaza uko yakiriye icyemezo cy'urukiko ndishimye ko harimo abafunguwe ariko no ku rundi ruhande ndababaye ko abandi bagumye muri gereza tutanibagiwe na bonifasi wabuze kugeza kuri umunota tukaba tutaramenya aho aherereye ntabwo ndabona irangiza rubanza ngo nyisome ariko nakurikira urubanza ibimenyetso ubushinjacyaha bwatanze ndetse n'ibikorwa babarega bose ibintu bisa ibimenyetso ni bimwe bagendeyeho n'ibikorwa ni bimwe ukuntu bamwe rero babibahanaguraho abandi bakabibasiga bamwe bakabaha n'imyaka itandukanye ni ikintu ntarashobora kumva no kwisobanurira mwavuganye n'abanyamategeko babo Eh, twavuganye barimo barashaka uburyo twabona iyo urangiza rubanza cyane kugira ngo n'abasigaye bashobore kuba bajurira kugira ngo dukomeze urwo rugamba rwo- rw'ubutabera ubwo turi kuba twizera ko urukiko ruzakurikiraho narwo n'abasigaye ruzabagera bere bose bagasubira ku- kugaruka mu rugo nkaba mboneyeho n'umwanya wo kongera gusaba inzego zibishinzwe gukomeza kudufasha kugira ngo nabone fasi nawe agaruke ajye mu muryango we kugeza na n'ubu nta gakuru ke aho yaba aherereye mufite Nta- kuko mwiyambaje inzego zitandukanye zirimo n'urwego rw'ubugenzacyaha rib nibyo urwo rwego twararwiyambaje nkunda no kujya kuko mpora mu mabazwa mpora mbazwa iyo rero ngiyeyo buri gihe ndibutsa nkabazana ariko nta gakuru kabona ifasi mpora ni umuntu rero mpora nzirikana ntabwo njya mwibagirwa nzi ko abantu benshi babyibaje bakavuga bati abantu bari muri FDI wowe uri urukira w'ishyaka rya Darufa abo bantu urabavuganira nkandi ndagira ngo mbwire abantu umuntu twajyanye ku rugamba tukaruruhira hamwe sinshobora kumwibagirwa ntabwo nzakwema gusaba ubutabera ku bantu bacu bishwe anselme mm, irimine jean damascene siridiyo abo ni abantu twaruhanye sinshobora na rimwe kuzahwema gusaba ubutabera kuri bo n'ubwo bapfuye bakicwa bari mu ishyaka rya fdi nkaba nashyizeho irindi shyaka kimwe n'uko aba bafunzwe bafunzwe bari mu ishyaka rya, rya, rya fdi ariko ndi muri darufa uyu munsi ariko ndagira ngo nibutse abo bantu iyo ntaza mu rwanda ngo nshyire ishyaka rya fdi abo bantu ntabwo baba baragiye mu ishyaka nta nubwo baba barahuye n'akaga bahuye nako ntabwo rero ndi umuntu w'ikigwari ujya utererana abantu naruhanye nabo ntabwo njya mbikora ababitegereje ntabwo ndi muri fdi yashyize ishyaka rishya kandi n'abo ba- barwana ishyaka narabasabye ndabwira nti turagomba gufata icyerekezo gishya barabinyemerera bemera ko icyo cyerekezo gishya ngiyemo dushobora kugifatanyamo nta kibazo rero ndagira ngo ba bantu bakunda kuvuga menshi batabanje no gusobanuza bamenye ko abari abarwanashyaka ba FDI bari mu Rwanda ari abishwe nzakomeza gusaba ubutabera ari ababuze nzakomeza gusaba ko baboneka bakagarurwa mu miryango yabo n'abafunzwe nzakomeza gusaba ko babona ubutabera urakomeza kugaruka ku ijambo gusaba gusaba ubutabera ese murasaba mugahabwa guhabwa biragoye kuko niba nka jean damascene yarishwe muri bibiri na cumi na gatandatu irimi na kabura muri bibiri na cumi na gatandatu kugeza uyu munsi akaba nta kintu na kimwe mu nzego tuzi uko zikora nta muntu ushobora kutubwira bati uyu muntu yishwe n'uyu n'uyu cyangwa buriya aha n'aha ubwo rero urumva aba bibiri na cumi n'umunani aba bibiri na cumi n'icyenda tuzakomeza gusaba kuzageza igihe inzego dufite mu gihugu cyacu zumva ko amategeko ahari agomba kubahirizwa kuri munyarwanda wese kandi ko areba buri munyarwanda wese abanyarwanda twese tukumva ko dufite inshingano zimwe tukanagira n'uburenganzira bumwe ku gihugu cyacu wagize uti iyo utaza mu rwanda ntabwo baba barahuye n'akaga mu yandi magambo niba navuga ngo wabashyize mu kaga noneho nkasubira nti nta mpungenge bafiteho kuba mwakomezanya cyane kuvuga ko abagiye bakwiyungaho bamwe na bamwe bagiye babuburamo ubuzima bwabo Mm, nta mpungenge ifite abagiye baza tugafatanya urugamba rwa demokarasi turiho bari bazi ko bikomeye nabanzaga kubasobanurira nkababwira nti urugamba turiho rwo kugira ngo twumvishe ubutegetsi dufite mu gihugu cyacu ko demokarasi tuyikeneye ko ariyo itanga amahoro arambye mu gihugu cyacu nti ni urugamba rutoroshye bose bari bazi ko dushobora guhurira n'ibibazo byo gufungwa bari bazi ko dushobora guhurira n'ibibazo byo kwicwa Ni kuko nababwiraga nti njyewe njya kuza ibyo bintu narabitekerejeho nzi ko bishoboka nti namwe muzi ko ari urugamba tugiyeho rutoroshye ko ibyo bibazo dushobora guhura nabyo ariko ko tugomba gukomeza kuko impinduka twifuza ni impinduka y'umunyarwanda wese ni kubw'ineza y'umunyarwanda wese ari uri ku butegetsi ari n'uyoborwa Ni- madame victoire ingabire umuhoza arakoze ni nawe udusoreje ikiganiro leta y'u rwanda yo ivuga ko urubanza rwaciwe mu mucyo kandi ko ubutabera bwayo bwigenga shimiye abo twaganiriye bose ndetse namwe mwakurikiye ikiganiro mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mwari na ehe bagira ubusa naho ubutaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose